Iyi ni radiyo ijwi y'Amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro vyaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri uyu munsi wa mungu itariki indwi ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'indwi muri kumwe na frederic nkundikije ubu nk'uko mu bimenyereye ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga kuva ku igenekezo rya gatatu gushika ku igenekezo rya gatanu ry'ukwezi kwa gatanu intumwa z'ubunganirizi mu biganiro bihuza abarundi benjamin mukapa zari mu burundi mu gikorwa co kumviriza hamwe no gutorokanya ivyiyumviro hamwe n'ivyifuzo vy'abarundi bari mu mirwi itandukanye irimo imigambwe abakiri bato societe civile hamwe n'abakenyezi imirwi itari yatumiwe mu biganiro byahuje abarundi mu kwezi kwa kabiri inyuma yaho izo ntumwa zakiriye iyo mirwi yose ku munsi wa gatatu ku muhingamo zikanashikiriza icegeranyo c'umuhuza zaciye zisaba iyo mirwi gushikiriza urwandiko rurimwo ivyiyumviro n'ivyifuzo mu vyifuzo iyo mirwi yashikirije nk'uko twabibwiwe n'umwe mu banyeshamakuru b'iradiyo ijwi ry'amerika mu burundi eloge wirikaneza harimo gusaba abakuru b'ibihugu vyo muri afurika yo mu museruko kubanza gushinga umurwi wiga ibibazo biri hagati y'uburundi n'u rwanda imbere yo gutegura inama y'abakuru b'ibihugu by'uyu muryango hari kandi n'umurwi wasavye ko hokorwa ibishotse vyose kugira ngo impande zose zemere guhagarika ubugizi bwa nabi hamwe n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu hari kandi n'umurwi wasavye ko hokorwa ibishotse vyose kugira ngo impunzi zahungiye mu bihugu bibanyi zihunguke mu bindi vyasabwe kandi harimwo kurekura imbohe za politika mbega ku bwanyu ikintu cokorwa mu maguru masha n'ikihe kugira ngo mu Burundi haboneke ituze mbega murizeye ko inama y'abakuru b'ibihugu byo mu karere izoshobora gutorera inyishu ibibazo vya politike mu Burundi kuri ibi bibazo vyose rero uyu munsi twatumiye abashingantahe babiri bo muri societe civile bashikirije ivyiyumviro vyabo ni hamwe n'ibintu n'ibintu bavuga ko vyotuma Burundi busubira kogorora turi kumwe na faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parsem gishinze gukangurira guhindura ivyiyumviro gukangurira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira ngo batere imbere mwiriwe neza mushikanahe faustin ndikumana
mwiriwe murakomeye murakoze kwa mwadutumiye murakoze kwa mwitavye ikiganiro
mego murakoze namwe e, turi kumwe kandi na Aimé Pascal Ndoimana arongoye ishyirahamwe Ministère Africain de Compassion uh, mwiriwe neza mushikanaye Pascal Aimé Pascal Ndoimana
ego natwebwe turanabaramukije kandi tunabashimira ko mwanadutumiye mu kiganiro cacu urisanze murakoze kuba namwe mwitavye ikiganiro
ego tutarinze rero gutesha akanya akanya bariko baratwumviriza nashaka mushikantahe uh, Faustin Ndikumana yari mu bantu babonanye n'intumwa z'umwunganirizi benjamin mukapa mutubwire ikintu mwashikirije urwandiko mwashikirije mu maja mu make rurimwo ibihe bintu
nibaza yuko mu rwanda rwandiko twashikirije rwafatira ahanini ku bibazo nyamukuru byagiye biragaruka mu mibonano yagiye iraba mu kwezi kwa kwa kabiri k'umwaka uheze kw'indwi no mu kwezi kwa kabiri k'uyu uyu mwaka hari ibibazo byo twategeza gushikiririza ko igene tubona vyotora inyishu twebwe natwe turi mashyirahamwe yigenga twari ibico dushikiriza kugira turabe ko igihugu c'uburundi cosubira ku ntumbero nziza ubwa mbere hoho twe tubona yuko ibikorwa byofatira ku mico ibiri kurya umuntu tuvuge iyo agwaye hari ibyo bavura bavura ico bita ivyerekana ko umuntu agwaye hanyuma noneho no kuvura kirya kintu kiba gikunda gutuma uwo muntu aba yarwaye tuvuga rero tuti ibya mbere byoca byihutirwa ni uko botora inyisho ku bintu bijyanye n'icyo bita viyoranse yuko abarundi bose bukwiyemeza yuko babanuye n'ibyerekeye gukoresha inguvu gukoresha inguvu la viyoranse ngira mu ifaransa niko niho byumvikana neza mbwa gukoresha inguvu gukoresha ingimba ibintu by'ubwicanyi bigahagarara ibyo rero twebwe iwacu muri parisime tubona mu tubibona mu maforume menshi mu mico mu buryo bwinshi hariho ibi bisanga imigwi iriko iratera hirya no hino kubabaganade haraca bukumva abantu ngo bateye byose bihunganya umutekano hariho n'ibindi rero bica biza ugasanga hari abantu baciye bafatirwa ikivunga hamwe bimwe bita ka de la station arbitraire ugasanga hari abahohotewe bahohorewe bitewe abahohoresha igufa bijya bita torture ugasanga hariho ama executive judiciaire acakurikira ugasanga hari ibintu byinshi usanga biri kubyitwa ngo bikurikira bonyene ngo ugasanga bizanye violence cyangwa mu majambo ugasanga abantu bashikiriza amajambo abanyepolitike eh, ashaka kwerekana ibintu by'ingufu ashaka kwerekana ko umengo igi- ibihugu igihugu cokwama kija mu ntambara byose rero tuvuga ko biheza bigahagarara kugira eh, kugira ituze riboneke mu gihugu ubwa mbere hanyuma ikindi rero mwavuze nuko- mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose cyo kuvura impunzi eka ikintu cyama gituma izo ngorane zishika kenshi na kenshi mu burundi mu kanya gatoya cyane Mm.
rwose mutubwire icyo mwashikirije kuri icyo kibazo
Eh, turetse rero ivyo ivyo vyo kuba ariko umutekano ubanza gucwa igice gikomera rero ni uko ca turara tuti muri kahise abarundi banyamagiranira injyane rero bari bigeze bara- bari batoye umuti w'izo njyane ni ukuba barigeze kwitoramarana imyaka ine itanu eh, bariko baneguza ico bita amasezerano y'iyarusha baca ba- bica bivukamwo ibwirizwa shingiro ni ukuvuga rero yuko muri ibi biganiro kugaruka neza bakicara bagasoma neza amasezerano yarusha kugira bose basubire bayahurire ko bayumve kumwe bibuke kandi ko n'ibwirizwa shingiro dufise uno munsi ariyo ryavuye ko hanyuma aho bashoboye kuba bata- batu- batavyumvise ngo basubire bicare bavyumve kumwe kuko nta wundi muti wo gukiza uburundi nta wundi muti wo guteza imbere amahoro mu burundi a- arama atari ugusubira kwisunga amasezerano yarusha n'ivyanditse kuko amasezerano yarusha arimo ibige- imigabane myinshi cane hari ubwa mbere ukuvuga kuraba indyane mu burundi caziteye n'inyishu bikwiye kujana bagaca baraba ivyoja mu ibwirizwa shingiro kugira abarundi basangire ubutegetsi bagaca baraba ivy'umutekano w'abarundi bose ingene ushobora kugenda ntagire uwumva yuko ashobora guhonywa canke ashobora kugira ingorane z'umutekano hagaca haba n'ibijanye no gusubiza hamwe bijanye bya bavuga bati komisiyo veritere conciliation kuraba eh, ingene abarundi bo- bosubiza hamwe burundi hariho rero n'abigere byo kuvuga ati abasinisira impunzi n'abari bagize ingorane ingene bosubira eh, ku- ku- ku- ku- kuronka iteka n'ivya reconciliation rero birimwo Yego.
ivyo rero bifatiye muri gus- mm, ivyo bifatiye muri rusange nivyo rero tuvuga tuti abarundi basubiye kwicara bakabira bakavyumva kumwe umuti w'igira ikibazo c'uburundi uba ushobotse gutoboka Yego, me- kuko in- ingorane ni uko eh, amasezerano ibyo byose ngira abantu batarabisoma ngo babibone bavyumve kumwe umuti urimwo neza kandi niwo watumye n'igihugu kiba kirahagaze gushika uno munsi egome reka namwe mushikanahe Aime Pascal Ndowimana namwe mwa- muri mu babonanye n'izo ntumwa mutubwire ikintu mwashikirije muja mu make
yego jewe kwanza mbanje no kuramutsa umutumire uyu faustin mvuga nti yambu cane ni n'umuvandimwe ni n'umugenzi wi wanje kandi nku- kandi tunakundana cane Ah, rero twebwe eh, twarabonanye ni- ni- n'izo ntumwa ah, kandi turafise ivyo eh, twabarungikanye eh, turi hamwe ndabivuga muri make bo ni nk'ibibazo bi- bishika ku ndwi ubwa mbere twarasavye yuko ibiganiro ko byotaha ngaha- ngahanya iwacu eh, tukabona yuko ata mpamvu yuko byobera muri arusha tukavuga ko ari iby'abarundi ko ari ikibazo cy'iwacu turavuga ko byotaha icyo cyari icya mbere icya kabiri ko ari uko ari ugutera akamo ah, turasaba ko batubwira ko abahunze ko bohunguka hanyuma turasaba ku cya gatatu eh, turasaba ko abanyepolitike bari hanze atamitahe atakibarondera ko bo kwitahira ah, ngo bategure amatora ya 2020 ku cya kane kandi turaza- turasaba ko aba bantu ba- bagize ibintu byo kugira ibya kudeta muri 2015 bari hanze ko bofatwa bagashikirizwa ubutungane hanyuma ku cya gatanu twarasabye yuko kandi ko ho inyanyugwa iri bwirizwa shingiro kuko by'ukuri turabona ko ah, twaricaye turabona ko hariho ibintu bidatomoye kandi ari nabyo byateye aya makimbirane ya 2015 ku cya gatandatu turasaba yuko abakuru bi- bi- ah, bi- bi- bi- bi- bi- b'ibihugu byacu muri EAC ko bo ko bo kwicara hamwe bakadufasha gutorera amatati ari ah, hagati yo mu Burundi n'u- n'u Rwanda kuko murabona yuko imibano y'abarundi banyarwanda atari myi- ari donc kwidatomoye hanyuma hanyuma ah, turasaba ma- makungu ko yobandanya no kudushigikira agaterera uburundi mu migambi yo kuduteza imbere kuko murabona ko bafashe ibihano kandi twaranabyumvise yuko hariho abavuze bati twarihuse ati iyo tubimenya ntitwabafatira ibihano muri make jewe uyu munsi sinifuza ko nuko novuga byinshi ahanini nciye no mu ncamake ni mu bisata ndwi twoba twarashimikiye ko turasaba ku ibiganiro ko byoba ko byo kwisunga bino bicendwi ahanini naho nifuza umunsi ko nobarambira murashikanahe eme pascal nduwimana murafite icyizero ko inama y'abakuru b'ibihugu izokorana abakuru b'ibihugu bo mu ntara izokorana murizeye ko izoshobora gutorera inyishu ibibazo biri mu burundi muri iki gihe
twebwe turanabyizeye cyane kuko hariho ibyo bari barisinze igituma hanabaye rino shyirahamwe rya eyase ni uko bari baragiye hamwe bakavuga bati reka turabe mu karere ko twafashanya bari barisunze ibyabaye mbere rero kandi turanabyishimiye kandi turanafise ibyizigiro ikindi nacyo kiduha ibyizigiro ni ukerega naho ari abaperezida n'uko umwe wese agenda afise ubwigenge bwiwe donk uko ari ibihugu bishyika kuri bitanu burundi u rwanda ubuganda na tanzania kenya na sudani y'amajyepfo ni uko ari byikukiye urumva ko baganira ari umugabo afise ubwiwe afise ahataha rero turabyizeye yuko iyo bari hamwe baraganira bagahuza kandi noneho burya turanafise n'umwuga n'uvuga tumubanyi niwe muryango ndibaza ko turi muri uyu muryango wa eyase rero ibyo gufashanya no gutorera umuti hamwe ko atakizogorana rero twebwe turafise ibyizigiro kuko nabo barakundana kandi barashaka ineza kuri twese no ku bihugu byabo tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo y'ijwi ry'amerika turi ko tuvuga cyane cyane ku rugendo rw'intumwa z'umuhuza umwunganirizi mu biganiro by'abarundi benjamin mukapa zahora mu burundi zikaba zabonanye n'imirwi itandukanye imirwi ishobora kuba itari yatumiwe mu biganiro byabaye mu kwezi kwa kabiri yarusha turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika demokarate mwiriwe neza
mwiriwe neza muri hehe
turi mu mugamba mu mugamba murafite ikibazo cyiyumviro mu kanya gatoya cyane rwose duhuga ku ijambo
yego nagomba kubaza abaserukira amashami adahana n'inyungu za politike bahagarariye n'intumwa z'umuhuza
duga ku ijambo
mu bibazo baba baramutuye hari icizere babona baba bafise nkacambaza ikindi nkacambaza eme pascal avuga ngo abagombye guhirika ubutegetsi yuko botahuka atakirinze gusabwa ngo abagombye kubuhirika bagahanwa aha nkaca mvuga nti mbe nta kuntu boba basabye abantu babahuza kugira batange ikigongo cy'imfatakibanza kugira ibiganiro bibe neza kugira ntihagire n'abatahuka ntibicure umutekano wabo aha ikindi nkacambazanye nkacambazanye kuba fosite ndamubaza nti ko baganiriye n'intumwa z'umuhuza mu bibazo babatuye aho barimo iby'umutekano cyangwa icyo icyo cyari cyo guhindura icyo ikintu ze cy'ibi kuvuga ikintu ze cy'amatora inkono mfata kibanza baba basabye yuko amatora azoba muri demire benti cyangwa yuko hazoba leta mfata kibanza icyo aricyo baba barakivuze ko bace banyishura urakoze
akandi gatoyi nyarutsa
nkaca ntera kamo abegwa n'ibiganiro bose yaba kumpereye kuri leta y'u Burundi yuko yotenzura ikareba kudadaza ikareba kuva nk'izoganirana n'abagombye gurika ubutegetsi kubera nibo bakwiye kuganira nibo bafite n'ibyo bapfa aha nkaca mvuga n'abandi bari muri opozisiyo y'uko bashira imbere ibiganiro batoshira imbere umuheto y'uko intambara ataho yadushikanye intambara atari byisenya nta kindi ibogora ni hamwe inganda z'uburundi zohatikirira urwaruka rw'uburundi rukamererwa nabi abanyagihugu bakarinda gusikira ariko bemeye bakagira ibiganiro nibaza ko amahoro yose aboneka mu burundi murakoze cyane murakoze demokarate murakoze demokarate nyine icubahiro umukuru w'igihugu aje kwisonga mu gutumbereza ibyo bintu haraba inyungu ziwe cyangwa inyungu z'umugambi wiwe cyangwa inyungu z'abamugiriye neza z'abamugwaniye bakiri mu ijambo yuko boraba ineza y'igihugu nk'uko bavuga demokarasi igashingiriza mu burundi murakoze ndetse muri afurika murakoze demokarate reka duhe n'ijambo uh, bigira imana hanyuma turasaba abashingantahe babiri batega amatwi ibibazo by'abo bashingantahe kugira ngo babishure mu kanya kari imbere bigira imana mwiriwe neza bigira imana ndumva telefone yiwe yoba itameze neza reka duhe ijambo umushingantahe faustin ndikumana agira ico avuze ku vyabajijwe na demokrate icizero yego reka leta ifata kibanza
bo eh, ici- i- i- i- icizero c'uko ibi eh, eh, ibi bigano bigifise aho bishobora gushika ubwa mbere mugabo twe tubanza kugi- gutera akama abarundi abarundi bo nyene bategeza gufata iya mbere kumva ko bashaka amahoro y'igihugu cabo ndabisubiremwo abarundi batiyumviriye ngo babone ko igihugu cabo kiriko kirasubira inyuma babone ko ariko baragitabagurira ubusa babone yuko biteza isoni uravye muri aha karere ibindi bihugu aho bigeze ukagenda ukaraba aho bigeze mu iterambere ama integration ariko baragira twe turi inyuma tuguma turungika impunzi umengo ni igihugu cama kitera ingorane ivyo twenyere tubiko biduteye isoni dufate inkinga tuti igihugu ni kwacu kuko tugumye ku- igihugu tugifata kwa kundi kwa wa mwana umuntu avuga ati uyu mwana ni gwanje nanje ni gwanje ati reka tumucemo kubiri umwe atware igipande uwundi igipande aho ntaco tuzoba- ntaco tuzoba turiko turakina uko barya baza kudufasha nabaduha kadre kuganiramwo mugabo tutaje dufise umutima wo kwirekura mu gihugu tugisubiza intuze ntaho dushobora gushika ico ni ca mbere ca kabiri rero tuvuga tuti uyu muryango mugabo wa East African Community urakomeye cane kuko uburundi mu kuwinjiramwo urabona ko bwavuze buti twebwe kugira ivy'iterambere vyacu ivyerekeye stabilite mu vyu- mu vya politike mu vy'ubutunzi mu mibano kugira tubiteze imbere tugiye muri uyu muryango ni umuryango ukomeye cyane rero wa east african community ku buryo twizera yuko ushobora kugira icyo uterereye kabisa kugira eh, ibi- izi ntwari zo mu burundi zishobore gu- gu- gu- zishobore kuva mu nzira mbere gusumbya na bijya gukunda kuvuga ngo za union africaine zane kuko burya basanga bavugira bari kure cyangwa za buri mugabo n'ababanyi ba hafi dusangiye kahise dusangiye byinshi dusangiye ubuzima mu bwa minsi yose abanyafurika nkatwe batuzi tuzi nabo nyine tubazi nibaza yuko ico gishobora gufasha mugabo mvuga ko akamo ka mbere gatewe abarundi kujya mpejeye kubivuga uko nta nk'akarorero nk'iyo uri kuraraba ico bita umwimbuka umunyagihugu muri bihugu bitandatu bigize East African Community uburundi na sudani vyonyene nivyo bifise amadolari ku munyagihugu biri munsi y'amajana atatu ariko ibindi byose biri amadolari umunyamadolari ku munyagihugu birenze amajana indwi kumva nk'ico ni ikintu ukunda igihugu cavuga ati ibi nivyo none twamerita turavye ubutunzi kama imana yaduhaye twacubona ko ari za mbyane tuba turiko turamamwa ico ni ca mbere ca kabiri yavuze ati ivyerekeye eh, violence yavuze ati ivyerekeye guhagarika intambara ivyo nivyo natwe twashimikiyeko ubwa mbere hoho nta kintu gituma abantu ariko barafasha ubutuma baja mu bintu vy'intambara intambara aho yagejeje uburundi amakrizi uburundi bwagize mirongo itandatu na kangahe mirongo ibiri na kangahe abashaka kongera kandi nanjye numfata yuko umengo baba badakwije mu mutwe nibaza yuko ibihari mu burundi bishobora gutorerwa umuti haciye mu biganiro kandi natwe nivyo twasavye hanyuma abashaka gukoresha igikenye canke bafise imvugo yo kumva y'agatsinde ndakuneje ndagize gute nzokwereka nzogira gute kugira izo mvugo zigahagarara kuko ntaco ziriko zirakiza abarundi kuko urabona ko iyi kri- i- i- izi ngwane za politiki zigifatiye ku njyane za- zo gupfa ubutegetsi ku kagwe k'abantu bamwe bamwe bitanaraba abarundi bose muri rusange kuko ivyatandukanye abarundi vyari vyaratoye nyinshi kugira nabivuze mu masezerano y'iyarusha nivyo turibagira yuko ivyadutandukanije twari twarabitoreye inyishu twige ahubwo gusa kubaha icanditse aveti ibindi ngwane dukunda kugira mu bihugu vya afurika canke mu burundi kubaha icanditse iyo uwasi- iyo uwa- uwashe icanditse rero hajya uba- uba wihaye iteka kandi utera iteka n'igihugu aho rero natwe turabishikiye ko izo izo i- izo i- izo za violence ko zohagarara hama kucerekeza ku kibazo vuga kuri ico kibazo ego me- mu- me- nk'abavunagura amajambo kuri ico kibazo
Eh, ku ku vyerekeye leta ifata kibanza twe twasabye cane cane yuko hogegwa igihe hategurwa amatora cane cane meza arimwo bose ashobora kwizigirwa na bose abaobservateri bahari imigambwe ishika hose ku buryo ayo matora ibiyavamwo vyemegwa na bose haba hagati mu gihugu canke hanze ivyo rero ni ibintu twashimikiye ko cane kuvuga yuko benda gutegwa hari leta afata muriko muvuga ko ayo matora ikibanza- yoba mu bihumbi bibiri na mirongo ibiri
aho bibabereye hose aho bokumvikana ko ibihari gusa gushika no munsi tubona yuko i- i- i- uko uko bisanzwe bitunganyijwe no kwibwirizwa shingiro nyene ryanditse riho ni imyaka itanu ibihumbi mirongo ibiri mugabo igihambaye ni uko ato atunganijwe atunganywa neza hamwe yizewe na bose ukumva ati ibiza kuyavamo ni ibintu byizigiwe cyane kuko turakeneye kuronka inzego ziva mu matora mugabo zemewe n'amakungu n'abenegihugu abarundi kuko intandaro hose yamikunda guhera ngaho icyo twogishika ko rero coba ari ciza kugira gishike ko rero si birashobora ko no gushaka atareta afata kibanza yahabaye nkuko bishobora gushaka hari amareta afata kibanza mugaza leta afata kibanza na kenshi mu bihugu byinshi naco wasanga rimwe mwezi cisura kuzana ibintu by'indyana ugasanga abantu birirwa baraharira basubira suvuga yuko nayo nyine aribwo rukiza igihambaye nuko twihutira kuronka inzego zitowe mugabo ubona ko atamuntu n'umwe yarenganijwe ubona yuko amatora abaye mu mwavuze mwavuze ikintu gihambaye cyane rwose ko n'abarundi bo kwiga kubahiriza ibintu byanditse reka tubaze n'umushingantahe Aimé Pascal Nduwimana nawe nyine agira icyo avuze ko byabajijwe na demokrate mu kanya gatoya cyane rwose
je nababwiye ko atabirebire mvuga uno munsi ku bwa demokrate yatubari ateye icyizero nari nanakibabwiye ko icyizero turanagifise kuko hari hariho umugwi wa cnd ivyo kuri umaze iminsi uri gukora ibintu vyiza uri kurashikira abantu bose bo mu mice yose no mu ntara zose no mu makomine yose no mu mitumba yose no mu mice yose rero turafise ko icizere kiriho kuko barashikirije icegeranyo barashikiriza na raporo itomoye kandi n'abakuru ba eac baranavuze yuko bazokorana n'uyu mugwi wa cnd aho nyine kumvuga nko ku muhuza ku bwa mukapa hanyuma yabajije ati mbega ko mwavuze yuko abagirizwa gutembagaza ubutegetsi ko bofatwa mbega ntimwasabye ko bogirirwa ikigongwe hanyuma bagahabwa igigongwe ati cy'agateganyo ku bwa demokarate naringira ndamarire yuko ku isi yose aya mareta agengwa n'ubutungane jewe uyu ariko arabaza ndi umukiristo kandi nda nkunda no kuvuga n'ubutumwa bwiza burya amategeko ntari ngaha ku isi ari no mu ijuru kandi igihano kiri ku isi kiriho no mu ijuru ni ukuvuga yuko uwukoze icyaha ni byiza ko yogihanirwa rero twebwe bwa mbere hoho igihe bashikiriza ko bohabwa igiteganyo donke ngo ikigongwe ngo ngo iminite ntiyatomo yavuga ati abasabye iyi iminite ati ni bangahe boba ari bande ibiro noneho ntibikunda twebwe na twebwe turavuga tutireka kuko bamwe barafunzwe hariho abanarukiriwe bari gitega bari kumwe n'abashatse no guhirika ubutegetsi ni uko mvuga ngo bashatse kuko baranabuhiritse kuko barasohoye amaburende baratangaje ko leta ihari ko isenyuwe rero iyo ibi bibaye nta kindi kiba gisigaye atari ubutungane rero twebwe twarasabye yuko hoba ubutungane kuri bose by'ukuri twebwe twaramwandikiye turasaba ko bofatwa kandi n'ahantu bari no mu bihugu bindi ko bona batanga hanyuma icyanyuma kuko sinifuza ko nteba uno munsi ni uku kuvuga ngo leta mfata kibanza leta iriho ntawokekeranya ni leta yatowe yemewe kandi n'abacungereye amatora baranabivuze ko amatora ko yabaye meza rero iyi leta iriho ni leta iciye no ku mategeko mugabo turifuza yuko amatora ya demiriveti nayo ko yoba meza no gusumba ayandi ni nayo mpamvu twanasabye ko yotera akamo abanyamigambwe abakiranira intwaro cyangwa nk'ubutegetsi ko botaha ko boyatunganya neza murakoze jesi ndabarambira uno munsi tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ry'amerika turi kumwe na bonaventure bonaventure mwiriwe neza muri hehe yego murafite ikibazo icyiyumviro munyarutse mu kanya gato
yego jewe icyo nagira nshikiriza ni uko iyo nama izoba novuga ko mfise amakenga kuko ngiye kuraba mu burundi kuko igihe gitera kiyongera twebwe turi mu burundi tuguma tugira ubwoba cyane kuko ngiye kuraba ntikijya kintu umukuru w'igihugu yashikirije yuko umuntu azotera intambara azoba ateye ikira azotanze ikiraka biragaragara yuko biboneka yuko hari mu ntoze mu migi vuga cyane duze ijwi twukumve abantu bari mu ntozenye mu migambo iri opposition ubu turi mu Burundi nta wundi nta wundi mu ntozenye nta yindi myinshi dufise atari uko udahunze wongera umugambo uri ku butegetsi rero mu gihe rero natwe ata- igihe ataruvugiro dufise bizotugora cyane kugira dushobore kugira ikintu duhinduye
Eh, murakoze bonaventure reka duhe n'ijambo gerard gerard mwiriwe neza
batumire baze kudushyikiriza ibyifuzo byabo n'ibitekerezo byabo ikomeye murabona mwanyumva ego muri he gerard
jeni murumonge ego duga ku ijambo
ikomeye murakoze cyane jewe wavuga yuko izo ntumwa zaje ngahavyo maye ikomeye n'ibyo urabona barakanze baragiye mu migwi barashyikiriza ibyifuzo byabo imigwi yuko abasaba ibigibi none yigeze ibi bintu by'imani bararuka ukuntu ko ibyo bintu bivunahunze kuri turaba no kizi ibintu byatanzwe gatandatu ibihumbi na kabiri mirongo umunani n'umunani icyenda na gatatu gushika no kugema ahubwo umuntu ibintu byiza yuko ahari
ndumva telefone yawe itameze neza ariko ikibazo muba muriko murabaza ni uko hari intambara zagiye ziraba mu burundi mu myaka itandukanye reka dusabe abashingantahe bagira ico babivuze ko ndumva telefone yawe itumvikana cane rwose eh, mushingantahe eh, faustin ndikumana eh, bonaventure asa n'ufite amakenga ku vyerekeye cane cane eh, ukuntu ibintu vyifashe mu burundi akaba avuga ko abari mu migambi itavuga rumwe na leta ata cizero bafise muce mujana ku kibazo ca gerard wiwe avuga ko mu burundi hama hari indyane zitavana mu kanya gatoya cyane rwose
Oya, ico navuze kuri ico ci- ci- ci- cimi c'abatavuga cimi c'ab'imigambi itavugamwe n'ubutegetsi niho nyene twavuga tuti eh, burya muri ivyo biganiro ko baraganira baraganira ico bitari liberite kuvuga tuti bak- bakaganira ivyerekeye ingene imigambi ikora n'ingene babona ati aho babona imigambi ishobora kubihohotera iyindi nyimba ari umugambi uri ku butegetsi hohotera ini bakabivugana kuko niyo hagiye kuba amatora ni uko abera muri kompetisiyo ubona yuko a- abantu bahayanwa bose bashoboye gushikira abanyagihugu ico rero hoba hari n'abawoserivateri cyangwa se abawoserivateri baza kura yuko ata abantu babuzwa kuja kugishikiriza ivyiyumviro vyabo abanyagihugu ivyo nivyo nawe ndibaza ko n'umugambi uri ku butegetsi nimba ushaka kwerekana kabisa yuko watsinze uhayanwa n'abandi mbwa mu makonisa amwe bose bashikiriye abanyagihugu ico naco nibaza ko ari ikintu nabo nyene bokwerekana ati kugira abone yuko atangoja ko mwishurwa urabona ama- ama- amatora ni nka test Eh, ati twaya twayatsinze tubikwiye kandi ata akarenganyo kabaye ibyo rero navyo bica bivugirwamo nico gituma mu byo twashikiye twarabuze yuko bora biberekeye de liberté publique bagasira bakabivuganako aho rero ico cose ca gitora inyishu ikindi naco ngaruka hahandi burya bavuga ati uburundi bwanye mu njyane mu njyane uburundi bwaraciye mu njyane nyinshi none amahoro yaje gute ico kintu baragisimba cane baragisimba ko bavuga ati amahoro yara- yarabonetse yabonetse gute yabonetse kubera aba- abarundi bicaye hamwe barasinyanira amasezerano ayo masezerano yari ushaheze haraza amasezerano yo guhagarika intambara Aba- aba- a- yahuza leta yari ico gihe n'abari mu migwi igwana harimwo abari- aba- umugambi uri ku butegetsi uno munsi irya migambi irya mihari yose yabagwasiratinzinyira amasezerano n'amaleta yari ahari ayo masezerano yose yaciye aja ku masezerano yarusha bose baturagira parti integrante ariko ariko ariko ariko Kimwe- mushikanahe faustin ndikumana nk'uko uyo munywanyi yabivuze agahengwe si karekare imyaka cumi si myinshi cyane rwose ubwo nk'uko mwabivuze mu ntango ntihariho i- i- ingorane umuzi wazo utigera ushikirwa
umuzi wazo ni uko a- nu- ni ikibanza cyo guhindura ingendo abantu bakiga gusoma icanditse nta bundi bukiriro kuko mwumvikanye ikintu murashitsa mukacanira kandi uravye agahungo abarundi bwari bari bamaze kugira kuva mu na gatanu kari kanini cyane urabona ko kandi n'ubwo n'ubwo eh, iya- iyi nta- iyi crise yabaye muri na- iyo cumi na gatanu burya ntiyatinze ngo imere nka zimwe za kera ngo abantu basubiramwo cane mu moko n'ibiki hariho akarusho kasubire mugabo rero tuti bitiriganye gatoyi baca basubira gusoma ibyo bari banditse urumva icyo nshaka kuvuga ni uko dufise referanse referanse ni uvuga ati iyo ibintu bidutiriganye gatoyi dusubira kuja kuraba tuja gusubira kuja gusoma he turahafise rero nitwahirengagiza ibintu bizoyangara gusumba Ego, me- nico gituma navuga ati u- mu gusoma ivyanditse gushika uno munsi tugasaka tuti mbe aho tutumvikanye ni hehe ah ni ngaha reka rero dusubire tuhasome kumwe duce tubandanya inzira kubera dufise referanse Ego, nta me- gihugu na kimwe fredi ngiye n'abarundi kitagira ikintu c'isezerano canke ikirigo bubaha abantu bose ah, bari muri ico gihugu bahagaza kuti "Ah, aha niho twese dushingiye kugira igihugu tukigorore niyo Eh.
habaye ingorane bagasubira kuja gusoma hahandi abantu bagumye muri rusangi ngo abandi batahe ngo ibi nibigende gute utagaruka ku kintu canditse abantu bumvikanako haba hari agahazi egomeye urumva rero umuti ni uwo n'uwo kabisa ego me eh, namwe Aimé Pascal Ndubimana mugira icyo muvuze ku byashikirijwe na Bonaventure avuga ko afite amakenga eh, cane cane eh, ku, ku bantu bada- batari mu mugambwe uri ku butegetsi eka no kuri ico kibazo ca Gerard c'indyane zitavanako mu Burundi mu kanya gatoyi cane gose Aimé Pascal Ndubimana
je ngira ngo mugira ngo umaze kumva ko ntabatevya no mu nyishuzi wanje hanyuma kubwa bonaventure eh, nuko ngira ngo utabitomaye neza yavuze ngo ku makenga y'ijambo ry'umukuru w'igihugu ngo yavuze ko ngo uzotanguza intambara z'abatanze ngo ngo ikiraka idin- dino jambo ngo mvuge nk'umuntu eh, ah, twari twanatumiwe twese mu barongoye aya mashama adaharanira ivyicaro vya politike mwajya amasengesho mbere benshi ubunye ku ku banyamigambi bo baranaswaganije ejo bundi ngo yavuze ngo uzorukura ngo mu kanwa ngo akavuga ngo ibitagenda neza ngo azobatanze ngo ngo ngo ikiraka ngo inkozi iri ngaho ngo ibiki n'ibiki Ah, nari ngo mavuge ku bwa bonaventure yuko eh, azohora azarumviriza neza kuko aba banyamigambi by'ukuri baranafise inyu- inyungu ziwabo ntiyigeze avuga gutyo yavuze yuko uzotanguza intambara by'ukuri agashaka kuzotera uburundi agashaka kuzokwica abantu yuko umurundi wese akunda amahoro akunda umutekano yuko atazona byihanganira ari kiraka no ku barundi bose kandi by'ukuri ah, uri umukuru w'igi- w'igi- w'igi- w'igihugu ukunda uburundi ukunda abantu ndetse kuri twese urumva ko atawo kunda intambara ko atawo ko atawo yishigikira hanyuma ya- uyu nawe yavuze ibijyanye Eh, n'injyane za maziraba ibi bintu byama byabaye kandi byanaturambiye cyane Ah, hariho uyu muvukanyi uyu muvandimwe wa parisema avuze ngo gusonera ivyanditswe gusonera ivyanditswe biriho mugabo ni kubera zino nyungu z'abantu inyungu z'abanyamigambwe Ah, yavuze ko ngo amatora ngo utsinze agatsindira bose utsinzwe akemera ngo akizerwa n'abantu bose ibi turamaze iminsi umuntu abibona ugasanga iyo amatora ageze ugasanga biranse bamwe ko baja hamwe ugasanga biyunze abagize urunani umwe ajanye na kandidatire yiwe muri seni uwundi atwaye iyindi ugasanga amakandidatire arenga cumi n'atanu arenga ngahe urumva bo bonyene ubwabo umwe wese ashaka kuba uwa mbere uwa mbere uwa mbere niyi ngorane ico bituma usanga ah, ivyanditswe umwe abisoma ukw'iwundi ukwiwe iyaba umuntu avuga ati ngiye mw'aya matora ngiye nzirikana ko ntsinda canke ko ntsindwa avuga ati ivyo arivyo byose nku- ati ndakunda abarundi vyoba ari byiza cane N'ubu nahanye na 2020 turatura n'abateye akamo ngo batahe uzokumva baz- bazokwishira hamwe urunani imigambwe ngo yagiye hamwe mugabo nihagera muri nankana uzokumva umwe wese aza aridombora agiye ukwiwe uwundi ukwiwe urumva ivyo kuja hamwe biragoye rero ntawobesha ngo ivyanditswe tubisonere ngo tugirene nuko abahiganwa baya- usanga ari inda zabo ari kwikunda ah, bakikunda ubwabo n'ayahandi hoho ivyanditswe birasobanuye biratomoye nuko umwe wese avyikwegera ko kuri kote yigiwe murakoze Eh, mu- murakoze reka tubibutse ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika turi kumwe n'uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika edi mwiriwe neza
mwiriwe neza muri he edi
Eh, mu gisagara ca bujumbura murafite ikibazo murafite icyumviro
ego bo abugabo rero nasamiye igi- ibiganiro hagati sinzi ko eme parufe na na uyo wundi basa- ba- ba- bajanye basanga ishirahamwe nico nashaka ko baza hama nkaca mfize utubazo dutatu nagomba kuca mbaza oya bafite amashyirahamwe abiri atandukanye nk'uko twabivuze eh, faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parsem ryishinze gukangurira abarundi guhindura ivyiyumviro n'ingendo kugira ngo batere imbere Ah, mu gihe Pas- aime pascal nduwimana arongoye ishyirahamwe ministère africain de compassion bose u- abashingantahe barabonanye n'izo ntumwa duga ku ijambo ibibazo vyawe
okay rero ikibazo ca mbere nashaka kubaza murabona eh, eme parufe yavuze yuko eh, yasavye yuko Eh, em- ibiganiro Aime Pa- vyoza eh, eh, Aime kuvugirwa mu Pascal- Burundi.
aime pascal nduwimana
Eh, nagomba kumubaza ikintu yoba yari yisunze kugira ngo eh, avuge yuko ibiganiro vyoza kubera ino mu burundi ico kibazo ikibazo ca mbere ikibazo kigira kabiri akaba avuga yuko eh, amatora yaciye mu butungane vyagenze neza mbo rero nimba wewe urabona ko amatora vyagenze neza hama naca nshaka kumubaza nimba rero yagenze neza bazoza baje kuganira kuki ikibazo kigira gatatu akaba yaranasavye yuko eh, abantu bagombye gutembagaza ubutegetsi eh, bofatwa nkaca mbaza rero nimba bo bofatwa canke abatavuga rumwe na leta akaba aribo bofatwa hoca- boca baganira n'abandi hama intererano nagomba guca nterera nuko iyo umuntu arinze nk'akaruru nka bagiye bagombye gutembagaza ubutegetsi baba bafise igituma rero nibaza yuko mu kubakumira ko bito kugira ntibaganiye numva umengo jeje edi edi edi edi edi uri kuvuga ko abashaka gutembagaza ubutegetsi baba bafise iki imvo zumvikana ivyo biratekuye na demokarasi abashaka guhindura ubutegetsi baca mu matora bagaca mu bintu byose bijanye na demokarasi reka duhe ijambo abashingantahe bagira ico bakubwiye kuri kuvuga yego
nari ishatse kuvuga nti iyo nk'umuntu amaze gufata nk'ikigwanisho agomba guca atembagaza ubutegetsi urumva n'ubu aba afise ikintu ariko ararondera sishatse ko aba agombye guca mu butegetsi mu urumva uciye uvuga ngo uyu ngo nafata ngo agire ntebe yose numva ingene byose bigenda nico bituma nashatse kubaza ni ugutega kamo ni ugutega kamo umushingantahe Faustin Ndikumana arongoye ishyirahamwe Parseme risaba abarundi rikangurira abarundi guhindura ingendo n'ivyiyumviro reka ariko tubanze duhe ijambo abashingantahe babiri Faustin Ndikumana reka dutangure kuri Pascal Aimé Pascal Nduwimana agira icyo avuze ku byo mushikirije tugakwija mu kanya gatoya cyane rwose turafite ubundi munywanyi w'iradiyo ijwi rya Amerika Lionel arindiri tugakwijambo nabagirwa ibibazo na edi bishyika kuri na bitatu icyambere avuze ngo kugira ngo dusabe ibiganiro ko ngo byobera ngo Burundi ngo twisunze iki ngo twafatiye kuki ni uko ubwa mbere ari iby'abarundi kandi ni uko twikukiye ata mpamvu n'imwe ko ibiganiro by'iwacu ko byonabera hanze kandi twarikukiye kandi tukabona yuko ibi biganiro byagiye biraba byinshi cyane mbere ugasanga atanakunguko ko ku barundi rero turavuga tuti ntibitahuke iwacu urumva nk'ibyo buze abantu mirongo itatu mirongo ine ubu turi no mu miliyoni zirenga cumi turavuga tuti ntibitahuke iwacu byigwa ab'iwacu biraba twebwe none ko twikukiye turafise leta turafise abaturongora kuko ino n'abo bantu batodufasha bari iwacu niyo mpamvu ntibitwega bibere iwacu yabagiye ngo navuze ko amatora ko ari meza ko yagenze neza ngomba ndamuhe sinirirwa nda asubira ingene yacungerewe ingene byagenze iki kwemeza amatora ko yanagenze neza ni uko n'abaserukira n'ibihugu byabo bari hano n'abaperezida bo ku isi yose batuma ababaserukira ngaha bagashikiranye n'icubahiro perezida wa repubulika peter bakamuzanira ivyete vyo kubagena ni cemeza yuko amatora ko yemewe na onu akemezwa n'abarundi bose uwutwara muri kino gihe ni perezida nkuru nziza petero amatora urumva ko yemejwe kandi oniko yanayemeye kandi intumwa zose ziza ziza kuraba leta iriho yatowe muri demiri kenze aho rero sinohateba umuntu atahura uko yumva kumva uko ashaka mugabo biratomoye neza kandi biri kerere ekonsi yavuze ati mbega kuko ivuga ngo abafashe ibigwanisho ngo abatembagaje ubutegetsi bahanwe bakimwishuye sinoteba kuri ibyo umuntu akiyumvira yuko ibintu nk'ibyo yuko ngo bafise rezo bafise motife edi murumva ahantu ahengamiye ariko ushaka ubutegetsi ni mu kazu k'amatora akisunga amatora akazana imigambi yiwe sinobiteba ko uwatembagaje ubutegetsi arafatwa agahanwa n'amategeko murakoze reka tumuhe ijambo n'umushahara fasitani kumana naho batamajije ibibazo ariko agira icyo avuze ko byashikirijwe na Edi imbere yuko duha ijambo uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika duha ku ijambo
nibaza yuko iby'ibiganiro bibera hanze canke aha mu Burundi ko atari ingorane nini cyane ibiganiro bitinda bikabera aha i Bujumbura yamara iyo rezilita ya nyuma sinibaza ko ari ingorane naho byaba bibanje bigahera hanze ko muri kubera nakavuga ati jewe umutekano sindawumva kuko umutekano w'umuntu uri mu mutima w'umuntu uwo murundi akivuga ati rero jewe umutekano sindawumva iki ibiganiro bikabera aho hanze bikabanza bikabahama bahejeje kugira icyo bashitse ko bakaza bakabandanyiriza mu Burundi numva ari bisaba ko mu Burundi zoguma tuganira si ibi tuzoganira ko gusa amapuro zoguma tuganira ko ni menshi aha mu Burundi niho byose bizobera ko na miza na application izobera aha mu Burundi sinibaza rero kuvuga ati ibiganiro biriko biranza kubera canke hehe ko yari iyo ngorane ingorane nikivamwo ingorane n'ingene abarundi bashira umutima hamwe kugira batore ibibazo ica kabiri navyo bivuga ngo batembagaje intwaro canke n'ibi jewe cane mariko ndaharura abarundi abarundi nabo nyene barakwikumya yuko ibi biganiro ntibiba ngo nuko uvuga ngo naka jewe ntabigiyemo ngo ivyo biganiro ntibi ibiganiro abarundi bariho b'imigwi myinshi bashobora kubijamo bazwi imigambwe n'ikituza kandi ikiriza aho yabereye abantu bose barayibona sinibaza ko hari umuntu avuga ngo jewe ntaje canke ntaje ico kintu nanje burya sinkenze sinkunda ku- sinkunda kucemera abarundi bashobora gutumigwa cane cane ikintu nkunda kuvuga ifo ko twitaho gu- gutumira abantu i- i- ba- bara- baravye inzego basurukira tut- bataravye igitsi- i- i- i- igiti c'umuntu ku giti ciwe aho niho eh, ingorane zizotinda zikagera kuko abantu bagumijemo inyungu zabo ko jewe ntagiye kumbura ibindi ntibikunda jewe ntarimwo aho naho nyene haba hari agahazi gutora inyishu hama Yagumye.
ico ca- ico c'abashatse gutembaza ku- intwaro giteze gitera ingorane kubera bavuga bati hari abavuga bati mwebwe nimuce mugenda natwe ngo turafise ivyo twashaka gushikako ivyo ari byo byose kirimwo po- kirimwo i- aspect zibiri harimwo ubutungane na politiki ubutungane ni uko bavuga bati abakoze i- ivyo vyo gutembagaza intwaro bari- i- vyo gutembagaza ubutegetsi ko bategeza kurengwa y'ubutungane kandi hari abariko bararengwa y'ubutungane twama twumva abaza kubazwa ibijanye n'iyo n'ivyo n'ivyo vyo guhirika inzego kandi ko nta munwa babishigikiye mugabo bibanze kuja muri politike rusange naho nyene hari ikibazo kicacigwa kubera ko amakuru tuba yasiye kugaruka ico kicacigwa muri politike umva gifise inzira zibiri naho wowe uhanye tego igihambaye nuko umenye igituma naho nyene biba vyaje kugira ubihagarike burundu Ikomeye.
ubwira kudeta aravyene ni bibi u- u- u- umuntu abona ko ari mu makosa murana kudeta yabereye mbi umuntu abona ko ari mu makosa iyo yayi- iyo yayikoze ikamunanira iyo yayikoze akayishikana nawe aca yitase ibibondo urumva rero nico gituma tuvuga tuti Izo- eh, uwo se- ivya kudeta uwo se ni bibo- parti y'ubutungane mugabo na politike bagaca baraba igituma bitosubira uwo uwo Hanyuma se ku uwo vyerekeye mushikana ibisubizo- Faustin uwo se bibondo aba yashikiriye ubutegetsi hakoreshejwe kudeta ni vya bindi ukunda kubona muri ivyo bihugu nyene usanga abanyagihugu badashaka ko haba hagati Eh, y'akazi nanjye na mvuze muntu nanjye, kabo igihe ivyo tubavuze bintu nti- si vyo muri iyi myaka no bivuze ku- no yuko kubitera iyo- ivyatsi iyo ashaka- ashaka kwerekana ko ari we afise ukuri nico gituma tuvuga tuti ibya kudeta ntibi- ntibirekuwe mm, ntibira- birabakundane ubutungane bute- ubutungane barafise kote bukorera ko mugabo hariho na aspect politike yabo yo kuvuga ati cuba caje kubera iki naco nyene turabe nyene kitosubira burundu ntagira basubira kugira izo- ivyo vyiyumviro vy'uko bashobora kwiyumvira yuko eh, ivyo gutembagaza intwaro vyoba bigifise eh, ishingiro muri iki gihe haje intwaro rusange ivy'amatora navyo tugeze kubivuga tubivuga yuko Eh, twivuga yuko eh, amatora bategereza kugira haba amatora eh, meza atuma a- cane cane ata muntu avuga ati jewe nshaka kuyahakana kubera izi n'izi n'izindi, kubera batangize mu baobservateri kubera batangize muri ibi tugafasha gutora amategeko meza Yego, me- y'abaelegitoral abayoboserva birya vyase ni byose bumvikanye ko abantu bagashikira abanywanyi hama tukavuga tuti iyo competition iri kiba mu bintu bisesuye Ego.
burya amategeko yanditse agakurikizwa ibintu biragira eh, birafata intumbero uko n'abajya bose usanga bashaka gushira inyungu zabo baba bashaka bama bashaka gusindike icanditse bagasaba kugifata ukundi mugabo abantu bicaye hamwe bagashira kuri competition eh, les normes de competition sibaza ko ari ingorane naho uba Yego, me- abakandida benshi n'ahandi hose no mu Faransa baratangwa n'abakandida icenda cumi mugabo munyuma tubwiye hagasigara babiri ba nyuma igihambaye cose ni les normes de competition zitarenganya umuntu wese avuga ati jewe ndabona ko ibintu biri kubica mukuru Yego, nico me- gihambaye hajya mu- mu- muri ivyo vyose Egume tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turi kumwe n'umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Lionel Lionel niwe neza Lionel Lionel uratwumva Lionel uratwumva Eh, ndabona Lionel eh, umurongo wiwe utameze neza cyane rwose reka tugaruke ku mushiyantahe eh, Pascal Nduwimana agire ico avuze ku bishikirijwe na n'umushiyantahe eh, Pacifique eh, Ninazo
neza ku bwa pasike sinzi ko mwasubiriramo
I- i- ivyo uh, umushiyantahe Faustin Ndikumana ariko aravuga ko eh, ivyo bibazo Ah.
cane cane bifise eh, intumbero nka zibiri hariho intumbero ya politike akaba niyo y'ubutungane aho akaba ariko avuga cane cane ku bantu bashatse kugira kudeta
aranantwengeje cyane sin- sinarizi je ni ni n'umuvandimwe we wanje sinibaza ko intumbero ya politike yotuma umuntu avuga ngo ni sebibondo ko yoba iyo gusohora burende kurasa abantu kubomora amazu kurasa amaradiyo no guhirika intwaro birantangaje cyane ko politiki ayiha iyo sanse yo kwica no kubomora no kurandura no no guhonya hanyuma icyo kintu kirantangaje cyane sinarinzi ko tuva muri fosite ni umuvandimwe mugabo sindamu ni umugenzi cyane mugabo birantangaje ko se bibondo ko yokwitwa umuntu ari muri kudeta abanje kwica abantu akica agatera akajagari n'intambara nta politike n'imwe nta mpamvu n'imwe ya politike yo kubomora leta ugasenyura ibintu ukica ibintu ugahurumbanya abantu iyo si politiki aba ari ubwicanyi niyo mpamvu ubonye atamakudeta ariho ubutegetsi bwose ari no mu matora ni umuvandimwe ndamukunda cyane mugabo ndatangaye cyane murakoze urakoze mushanahe emi pascal reka turabe ko uwundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika patrick muri ngaho patrick muratwumva na patrick ndabona umurongo umeze nabi sinzi ko ari umuhinga mu byuma ariko byamugoye gatoyi mushirantahe faustin ndikumana nk'uko twabitangaje mu minsi iri imbere mu mpera z'ukwezi kwa gatanu inama y'abakuru b'ibihugu ishobora gukorana ishobora gukorana muribaza ko ibintu byose mwashikirije bizoterwa amatwi murizeye ko hazoboneka reka ituze mu burundi mukibaza ko n'ibyo biganiro byoba ibiganiro bya nyuma faustin ndikumana uyi muratwumva uratwumva faustin ndabona amatelefone ariko aragorana cyane rwose muratwumva faustin faustin muratwumva ndabona umuyenjeniyeri bisa n'ibiriko biramugora gatoya sinzi ko ari telefoni zo mu burundi ziriko ziragorana canke ari ivyuma ngaha vyagoranye ariko reka tubandanye turiko tuvuga cane cane ku murwi uh, intumwa zo umuhuza umwunganirizi mu biganiro bihuza abarundi zari zagiye mu burundi zari zagiye mu burundi ku kumviriza reka no gutorerukanya ivyiyumviro by'abarundi imirwi itandukanye kugira ngo baze bashikirize ibyo byiyumviro n'ibyifuzo umuhuza kugira nawe abishikirize mu nama y'abakuru b'ibihugu izoba izoba mu mpera zo ku kwezi kwa gatanu reka tusubire turabe ko umwe mu banywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika lionel yoba yagarutse ngaha reka lionel muratwumva reka tubaze ko patrick yoba ahari patrick muratwumva murafise icyiyumviro murafise ikibazo turi ko tuvuga cyane cyane ku ntumwa z'umuhuza mwunganirizi mu biganiro bihuza abarundi zari mu burundi zikaba zarabonanye n'imirwi itandukanye murafise icyo mubaza abashinga ntayo babiri twatumiye faustin ndikumana arongoye ishyirahamwe parseme hamwe n'umushyiranahe emi pascal nduwimana arongoye ishyirahamwe minisiteri afurika de kompasiyo
yego rero ikibazo nashaka kubabaza ni kimwe kijyanye n'abantu batumirwa na cyane cyane muri ibyo biganiro turumva neza mu bisanzwe ibiganiro iyo abantu bagiye hamwe ngo baganire ni byiza kuko bituma bashobora gutora inyishu y'umuti batora umuti w'ibibazo bari basanzwe bafise hagati yabo ariko nkagira nti ko kugira ngo ibintu byo gutembagaza gutembagaza ubutegetsi bishoboke hariho source yabyo ubwa mbere hatangiye icyo bise manifestation pacifique iyo manifestation twese turemeza yuko umuntu uwo ari we wese ashobora kwerekana akababaro kiwe mu gihe ibintu abona bitagenda neza ariko akabigira adahungabanije uburenganzira cyangwa atarengeye uburenganzira bw'abandi ariko siko byagenze muri iyo manifestation rero hariho abantu babiteguye ariko abo bantu babiteguye bikaca biva na source y'uko hashobora kuba kudeta abo bantu bariko baratumirwa mu biganiro by'ukuri niba harimwo abariko baratumirwa bari bateguye ijya manifestation yoba atari empinite iriko irabandanya isasigwa in- indava mu gihugu c'u Burundi niba atari empinite baba bariko barasasira indava by'ukuri mubona byo babikwiye ko umuntu uwo ari we wese kugira ngo ashikirize ah, ikiri ku mutima ari uko yobanza agahungabanya uburenganzira bw'abandi bantu icya kabiri nshobora kubabaza bakanyishurira hamwe umwe wese uko abyumva ni kimwe ko mu gihugu cyacu cy'u Burundi habonetse aba- amakudeta menshi abantu benshi bashatse baza ba- bashika ku butegetsi babanjije gukora amakudeta none by'ukuri mu masezerano y'iyarusha hoba hari ahantu handitse ko abo bantu bateguye amakudeta wanashaka bamwe muri bo bakaba barazwi kandi muri ayo makudeta harabonetse gusesa amaraso by'ukuri mu masezerano y'iyarusha hariho ahantu bagiriwe banditse ko abantu bose bateguye amakudeta bashyize ku butegetsi bagize amakudeta bagiriwe ikigongo Yego, niba be- bata- ataho byanditse hoba habura iki kugira ngo nabo baje imbere y'ubutungane bashobore kwishura ibyo bakoze Ego me- murakoze murakoze patrick reka duhe ijambo abashikana babiri bagira ico eh, bivuze ko faustin eh, ndikumana muduge kw'ijambo
kugira abantu batahure mu masezerano yarusha ibintu byose biratomoye ingene abarundi bagabura ubutegetsi ingene demokarasi isubira mu burundi abarundi bakabana amahoro n'umutekano ivyo vya kudeta ni ibintu bibujijwe cane mu masezerano yarusha kandi nta n'umwe muntu n'umwe abishigikiye eme pascal ngira yotahura neza ico nashatse ngira ntiyatahure ico nashatse kuvuga nashatse kuvuga yuko amantu yuko abagize kudeta uko twari tubona kera iyo bariyirishije kera ari umuntu- uwo- ari uwayikoze yaca yigira yuko ari we agarukiye igihugu niyo nashatse kubona Mugabo- mugabo mu bisare navuga ati ugushikira ubutegetsi biciye muri iyo ntumbe muri iyo nta- ntumbero ko byasezerewe ata forume bigifise nico gituma navuga ati abarundi basubiye bakwiye gusubira ku canditse basezeranye iyo bagiye bakasoma neza ibyo basezeranye ntamvo n'imwe ituma amahoro atagaruka kuko mu bihumbi na bibiri na gatanu amatora yarabaye neza barabisikanya ku butegetsi mu bihumbi bibiri na cumi naho hamwe tugurane mugabo ubutegetsi burabanda niyo ntumbero abarundi bategereza gushikira n'ubu ikintu kizotuma uburundi busubira mu mu ntumbero nziza ni uko haba amatora neza abantu bakabisikanya ari amatora hanyuma ikindi gikambaye nagira mvuge ni uko rero demokarasi iza kumva yuko idacigarukira ku matora gusa demokarasi i- iheze amatora aheze ikibaho ku buzima bwa misi yose kuko turetse amatora hari yandi mategeko yubahiriza abana ba- na- abana bariya aba yanditse agenda arakurikizwa akaja mu ngiro ivyo vy'intwari ibereye ku muntu wese ubahirizwa mu twiwe ibi vyo gutandukanya tuvuge nk'amabanga ya politike n'amabanga Ego me- y'ubuhinga muri administration kugira abantu ntibumve ko bakumiriwe ivyo rero muri rusangi biba ari ibintu vyanditse biza gushikira ya demokarasi Ego niho me- tuvuga tuti eh, niho tuvuga sozera tuti- mushikana ntahe eh, faustin kugira ngo ndabona akanya katujanye eh, me pascal agira ico Eh.
avuze turafite n'uwundi Eh, munywanyi niho rero aturindireye navuga ati intwaro rusange nije imbere amatora niyaje imbere hanyuma abantu bagacamo yuko iyo amatora aheze hari iyindi exercice demokratike babanamwo kugira ntihabe wandya wangu uko si ukuvuga yuko ahantu hose hari demokarasi ingorane za politike zitaba zama zagarutse ziraba so Yego me- iyo rero abantu bategereza kureba bati kubera iki ziba zagarutse kubera iki abantu batokwicara bakaraba n'ivyo basezeranye kugira arivyo vyama bibatuma baca batura inyishu ku ngorane Ego me- reka N'ahandi reka- ugiye muri reka duhe polisi, n'ijambo abagiye muri violence, reka duhe n'ijambo umushikanahe ufatirwa Aime n'ibintu Pascal bagiye muri Nduwimana violence, reka tumuhe ijambo ubucuti Aime bucanke Pascal n'ibindi Nduwimana agira ico avuze ku vyashikirijwe n'uwo mu- na Patrick mu kanya gatoya cane gose ndabona Lionel aturindiriye
cyane cyane rwose jewe ntabwo ntebya yatumye atabo tumirwa bobo ati ni bande donc ni benshi cyane niyo mpamvu ubunye ubwo ah, hari imigwi myinshi cyane hari abarundi benshi ubu baraciye ubwenge rero iyo umuntu avuze ngo abo tumirwa ngo bo babanda agaca avuga ko hari abanyamigambwe gusa ibi vy'umuhuza avuga ugasanga ariko atumira imigambwe imwe ibaho n'iyindi itabaho ni ukuvuga yuko twebwe niyo mpamvu twasabye ko vyobera ngaha iwacu arashobora kuza agaca abonana rero n'abarundi bose n'abanyamashengero bose n'abanyamigambwe bose n'abaharanira n'abadaranira ibyicaro bya politike kakabonana no guharuka n'abakenyezi n'imice myi- myinshi cyane icyo gituma tuvuga tuti iyarusha vrema turabona ko ari ukurusha abarundi tukavuga tuti nibaze icya kabiri ya- yagiciye no ku manga aravuga ati manifestation pacifique politike bayitanguye ari uko mugabo ha- havamwo ati kudeta ni ibinyene ndiko nda- ndavugana n'umuvandimwe ku bwa pariseme mvuga nti ntiyari ntiyari kudeta donc yabanje no konona ibintu imanifestation yo kwica abantu guturira amazu gu- guturira imiduga kwica abantu nico gituma Yego, hamiga me- ivyara n'iyi kudeta niyo mpamvu mvuga nti ntibahanwe hanyuma yavuze ati abateguye amakudeta mbega hari ikigabane iyo arusha atica ikigongwe ku bwa fosite yakimwishuye ntakiriho ndumva sinobiteba ko murakoze Ego me- murakoze reka duhe ijambo umunywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Lionel Lionel mwiriwe neza
amahoro cyane ndabaramukije kuri voda amerike E, e, mwiriwe neza murafite ikibazo cyiyumviro
ego nubwo kuri nk'intererano nta bibazo bihari nubwo kuri nk'intererano nagira nshimire cyane nyakubahwa faustin faustin nubwo kuri nk'umuntu kimenspire kandi yenspire cyane cyane urwaruka kuko ndi mu rwaruka ndimwo kandi nagira ndamukeze cyane niko kajya ndose ko kuvugana nawe ndi bujumbura mugabo niko kajya ndose ko kuvugana nawe kuko urabona yuko nubwo ko ariho umuntu novuga yuko ari umushinga ntahe mu bintu ahora avuga ndabikurikirana cyane ni umuntu afise ikintu ashobora guparataja mu burundi ni ikintu ni umuntu afise i- ico yohereza uwundi muntu hama nagira mm, manze kuvuga ati ava yuko dushinga amashirahamwe tumenye ico tuba tugura dukore ntidushinga amashirahamwe kugira tumere nk'ayabatuzanira ibintu ku mufuko tujya mu bushikiranganji bw'intore hagati mugabo dushinga amashirahamwe tugira dushobore gukompleta igihugu dushobore kuduruza igihugu mugabo ntikududetwize jewe faustin ndikumana nomugereranya nk'umuntu w'umuvugabutumwa mugabo atari muri cadre religieuse iyo ikintu novuga cyane nagira mvuge yuko mari muvuga ku byerekeye ibiganiro hariho ababonanye n'aba n'intumwa za- z'umuhuza nagira mvuge yuko leta y'u Burundi imanze irabe cyane cyane ubutunzi bw'igihugu uno munsi aho buri ego hariho abantu baba bagiye ku butunzi bw'igihugu bakubwira ati abakozi barahembwa iki mugo nagira ndakubwire yuko ku muntu azi gusobanura neza cyangwa azi kuraba neza apana kuvuga ngo ndabona ndabona yamenetse ijisho hariho abantu bagiye ku mapiste bavuga ngaho ngo tuzobaho ngo mu Burundi bazobaho ese muzobaho mwe nande murabe igihugu no munsi ahantu kiri murabe igihugu no munsi ahantu kiri by'ukuri murabe ubutunzi bw'igihugu ahantu buri no munsi apana kuraba abashinga amateka apana kuraba abadepite eh, abo badepite apana kuraba abashikiranganji apana kuraba abadireteri genero bo mu mantuzi atandukanye mu bushikiranganji butandukanye raba umunyagihugu muto muto ukungene uno munsi abayeho Ego Raba ikintu ukungene ikintu ku mirongo ikintu mu- mu- y- y- y- y'ibitoro ari ukungene ibintu bimeze i- ikintu Isukari, musaba ko imirongo.
cotorerwa Umva, umuti mu mwanya mu- imirongo. Iki- ikintu novuga rero novuga yuko yaba leta niraba igikwiye gukorwa kugira umukuru w'igihugu ashobore gutwarira ab- igihugu muri mu- mu buryo yumva yuko abantu babayeho neza mu buryo mu- no- novuga yuko abantu bashobora kwisanta aleze novuga kandi yuko opposition nayo ego by'ukuri umukuru w'igihugu yaratsinze a l'interieur du pays mugabo a l'extérieur du pays ntabwo yigeze atsinda kuko urabona yuko nta madolari ahari hari ubukene butagira uko bungana mu gihugu ubu a l'interieur du pays by'ukuri umukuru w'igihugu yaratsinze kandi umukuru w'igihugu c'est un homme humanitaire ntarabe igikwiye ntarabe environnement Ego hari reka abashaka reka kumubwira mushikana ibintu ndabona birabi- aka- akanya birabi kagiye bikwiye mushikana kugira Lionel igihugu gishobore gutwarwa by'ukuri mu buryo bumeze neza hama hagati Le- yoga ibintu bya transition transition byoma n'ibintu bidakwiye kubaho transition nuvuga ko ari nko cadre yo kugira y'ubwi- y'ukwiba umva ubu bantu bahaye transition umwe avuga ati amajwi n'umunani ni ukwiba igihugu nta ikindi kintu cyo kuzanira ineza igihugu kwiba kiyo kirazira urakoze Lionel reka dusabe abashingantahe turi kumwe bagira icyo bavuze ku vyiyumviro mushikirije reka dutangure kumushingantahe uh, Faustin Ndikumana mu kanya gatoya cyane gose yabanje no kubashimira avuga ko mumushingantahe abushitse
kengurutse cyane iyo uronye hari abashobora gukenguruka ibiko gukora urumva ko biba bihimbaye cyane na cyane cyane ko tuba twari dusanzwe tuzinanye ariko nagira nsubiremo nyine uko nyine abivuze nawe nyine arumva ibyo dushikiriza ingorane mu burundi ntifatiye kuri ibi bintu byose ko tuvunga mu byabaye ni- ingorane mu burundi ni uko abarundi kugira navuze bamenya gus- gu- gu- gukurikiza icanditse kandi ica kabiri ni uko tumenya yuko iyi demokarasi twarose ni demokarasi ica nyine mu matora abantu bagahayanwa ubu- mugabo biheze hariho ingene regisitirisi demokaratike igenga ingene abarundi bategereza guca bakubahira- bubahirizanya muri iyo ntwaro rusange ibintu bitangura kuba gupfira rero ibijyanye n'intwaro rusange yavuze ati mbega ubutungane buri ko bukora gute mbega abantu mu- mu buzima ko bigenda gute abantu batakuba bafite e finarima naho rero tuba turi muri demokarasi hari utunenge tukihari utwo nizo twokosorwa kuko ibiba byanditse biba ari byiza mbwa ko arabishyira mu ngiro ugasanga ndabona ndabona akanya kagiye bushira reka reka duhe- reka reka duhe ijambo umushira nahe Pascal me Pascal nawe agira icyo avuze mu kanya gatoya cyane rwose usa amasegonda mirongo ibiri
Eh, jewe eh, na- ngomba yavuze na Lionel ibintu vyo- vyo gushima nanje nari ngomba no gushimira vraiment leta irongowe na, na nkuru nziza kweri ingene idikira ifata ingene twanafatiwe n'ibihano mugabo kandi bakahemba abakozi kandi bakaja hamwe ni ukuri nanje ndakeje leta ndakeje na perezida wayo ndabona ndakeje rero igisirikare ikiganiro cy'umunsi n'igipolisi.
kirangiriye ngaha Murakoze ibibazo cyane.
biracari byinshi tuzosubira kubatera kamo urakoze mushirantahe Aimé Pascal Nduwimana turagushimira mushirantahe Faustin Ndikumana turashimiye abanyawanyu b'iradiyo ijwi ry'Amerika bose baduteye akamo turashimiye kandi na ingenieur yadufashe mu ngabo y'ibyuma ah, Patrick tukaba dushimiye na Fatukarara yegeranije ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese